ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri tubibutse ko mwanasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ni ikiganiro muri isanga uyu munsi turaganira ku kamaro k'ibiribwa bimwe na bimwe mu kuturinda indwara harimo ibibyimba bya kanseri ikaze mwese kuri radiyo yanyu mwese mwese murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
uyu muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi tuba turi kumwe n'impuguke mu buvuzi buzwi nka acupuncture ni ijambo ry'igifaransa buzwiho cyane ku ikoreshwa ry'udushinge ariko bwifashisha ibintu by'umwimerere mu kuvura indwara zitandukanye harimo n'ibiribwa uyu munsi rero turibanda ku ikoreshwa ry'ibiribwa bimwe na bimwe bifasha umubiri kwirinda cyangwa se kurwanya indwara zimwe na zimwe harimo kanseri umutumirwa wacu umuganga maurice nzoyamara ari muri canada turimo kumushaka ku murongo wa telefone twizere ko ari amahoro ntabwo arimo kutwitaba niba rero wowe utari waduha nomero zawe za telefone ubwo ntararenga ugire vuba utitesha amahirwe ikiganiro ni icyanyu duhe rero telefone yawe tuze kuguha ijambo ubaze utange inama cyangwa se igitekerezo abamaze kuduha telefone kuri facebook mwakoze cyane ntimujye kuri reka rero dukomeze tubashakire muganga mu kanya aze kubasobanurira ndashaka ko tuza kuvuga cyane cyane ku bijyanye n'ibiribwa ibiribwa mu kudufasha kurinda cyangwa se kurwanya indwara harimo kanseri ikibyimba akamaro ibyo biribwa bishobora gukora ubwo ni mu kanya gatoya reka twongere tumushakishe kuri telefone
ijya hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangiekazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda urashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo Eh, reka da.
ndiye bugo ngo iki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Royal.
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko nabibabwiye rero mu kanya turaba turi kumwe n'umutumirwa wacu ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko yabonetse Eh, ntabatsindiye rero reka tumwakire bwana maurice nzoyamara uraho neza urakomeye
yego murakoze ndakomeye cyane Ye, ubu ndagushimiye cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika mu kanya twari tukubuze ikaze rero kuri radiyo ijwi rya amerika mm, hanyuma uzi- mu kanya uraganira n'abakunzi bayo murakoze Ye. hari byinshi twaganiraho mu buvuzi bwanyu ah, acupuncture ndabizi ko ubumenyi mwadusangiza cyangwa se mwatwungura ari bwinshi ariko kubera ko dufite isaha imwe gusa ndagira ngo twibande cyane cyane ku biribwa bimwe mu bintu mukoresha mu kuvura aha turebe ko mwadufasha kubonera igisubizo kanseri iboneka nk'ikibyimba mbere na mbere rero nagira ngo mu- muri rusange Uh, ariko telefone yanyu ndibaza ko ishobora kuba iri kuri sipika hari imiyaga irimo kuzamo sinzi niba twumvikana
agenda kumva neza cyane okay ubu nda- ndakumva ufite headphone urimo ku- gukoresha oya ni telefone direct ntabwo nzi ikibazo kiri muri ro hari akantu ki hari radiyo iri hafi
oya okay ah, ida indi mu ndi ahantu muri shambura atanu okay sawa reka reka tugerageze ndakumva nubwo hazamo imiyaga ariko ubwo nagira ngo noneho muri rusange eh, mube mwatubwira eh, ibiribwa ehm, ibiribwa muri rusange bifite akahe kamaro ku mubiri w'umuntu
ego mu by'ukuri ah, ibiribwa birafasha ah, mu buzima bw'umuntu kandi ibiribwa nk'uko benshi tubizi ah, tubikoresha mu gihe dus- ah, du- twumva ko du- dufite inzara ariko ubushakashatsi buratwereka yuko ibiribwa nabyo umuntu ashobora kubikoresha nk'umuti Eh, nk'uko wabivuze eh, eh, ibiribwa bishobora gukoreshwa ku- ku mu- n'umuntu afite nk'indwara y'ibibyimba Ah, ni ukuvuga yuko hariho ibiribwa bitari bike eh, ubushakashatsi bwerekanye yuko bishobora gufasha umuntu afite nk'indwara za kanseri nka kanseri yo mu mabere kanseri ya prostate kanseri yo muri colon Eh, donc ibyo biribwa turaza kubivuga ko umwanya ariko imbere y'uko dushika kuri ibyo biribwa twashaka twibukanye ingene ah, ico kibyimba gitangura mu majambo make yego
Eh, mu by'ukuri eh, ikibyimba ni ukuvuga yuko ah, ki- mu mubiri ah, gatangura ari akabyimba gatoya kari munsi ya urabye nka eh, o- ikaramu urabye umutwe w'ikaramu ingene uma- ungene ungana ni gato Ah, munsi donke ah, gatoya kujya kwika umutwe w'ikaramu niko ah, intuzi k'ibyimba gitangura iyo gitanguye gishitse kiri ahantu ni ukuvuga yuko kica gituma ah, gikabura ah, e- imitsi imitsi itwara amaraso igatuma ikuza imitsi kugira ngo igaburire ico kibyimba Mhm.
bon ico ico kivyimba rero kimaze kuronka ingaburo kikaronka ah, ingaburo eh, kikaronka isukari kica gitangura kugenda gikura gikura gikura hanyuma kimaze gukura gikoresha twa dutsi nyene mu kwideplasa kigenda ahandi mu bindi bice by'umubiri
Mhm. Eh, ako kabyimba se uravuga umutwe w'ikaramu ni akantu gato cyane ako kabyimba umuntu ashobora kumenya ko agafite
no ntushobora kumenya aho gafite ntushobora kumenya aho gafite kuko ni gatoya cyane ku buryo rero umuntu wese abantu twese ubwo bubyimba turabugira vuga gusa rero iyo rero sisiteme zikora neza eh, hariho nka sisiteme twita angiogenesis ni uburyo umubiri ukuza imiti itwara amaraso hanyuma na stem cells ama eh, selile eh, souche hanyuma na na- na na système digestif na DNA eh, donc eh, ah, la la protection de DNA hanyuma na système immunitaire abasirikare b'umubiri ni ukuvuga yuko rero iyo umubiri uko donc iyo umuntu ah, ah, ubu- ah, abasirikare b'umubiri bakora neza eh, mu gihe ata ngorane zihari ni ukuvuga yuko umubiri ufise uburyo bwo gukontorora ka kabyimba Mhm.
Eh, mu gihe rero bishitse rero umuntu akagira nk'ingorane akaba tuvuge eh, ashobora kurya nk'imfungurwa zirimwo ah, ibintu bitame- donke nka- ibintu by'ubumara canke toxine eh, canke stress ikaba ari nyinshi ibintu bimuhagarika umutima kwama afise ubwoba kwama yitwararika ugasanga bitumye abasirikare b'umubiri bagaba- baga- inkomezi z'abasirikare b'umubiri bag- zigabanuka bica bituma rero ka kabyimba gaca gakura kubera abasirikare bahora bagacungera ba- ba- bagize inkomezi nke
yego Eh, izo nkomezi muvuga z'aba basirikari eh, zishobora gufashwa n'ibyo biribwa ku- ku- kugira nyine ingufu zo ku- kurinda umubiri Eh, yego cyane Eh, nicyo gituma ubushakashatsi rero bwi ah, bwa- bwa- bitwararitse mu kwiga mu kuraba ese bibaza ati ese hoba hariho imfungurwa umuntu yoshobora gupfungura kugira ngo zishobore gufasha ah, abasirikare donke bo mu mubiri kuko byagiye kuboneka yuko mu bantu benshi si bose bafite ah, ah, ah, koroherwa kuja kwa muganga Ah, dufate karorero nk'iwacu nki mu burundi hariya mu za minago n'ahandi ushobora gusanga eh, kuja kwa muganga ari bi- bi- bitoroshe Eh, niho rero aba- abasha- abo- abashakashatsi bavuze ati none twokora iki kugira ngo dushobore gufasha umuntu adafite akise yo kwa muganga nico gituma rero ba- bagize habonetse imfungurwa iyo uzifunguye nk'inshuro tuve nka zingahe ku munsi canke ku ndwi bagiye gusanga zifite igikorwa kinini cyane eh, guha inkomezi b'abasirikare b'umubiri kugira ngo bashishikare bakora Ye, ubwo se mwaduhamo tuvuge nk'urugero eh, rw'u- rw'i- rw'ikiribwa umuntu ashobora guheraho gishobora gufasha umu- umubiri ku- kongera nyine ubwo bushobozi bwo kwirinda indwara cyangwa kuzirwanya
yego by'ukuri yego eh, hariho ikiribwa twita isoya isoya ni iciribwa- ni igifungurwa kizwi cyane ah, iwacu nkare mu burundi naho ku murengera n'u rwanda ibaze ko ah, kihari Kirahari.
ndetse n'ahandi hatari hake Ah, isoya igituma umuntu umuntu yashoboye kuki- ku- kugishyira kuri lisite ni ukubera gishoboka umuntu ashobora kugi- kukirima abanyagihugu bashobora kukirima uwo ari we wese ashobora kukironka Eh, basanze yuko mu isoya harimwo inkomezi zirimwo ah, d- donc tuzi yuko isoya ari ifise ah, donc irimo poroteyine ico coco kirazwi ariko rero inyuma ya poroteyine harimwo ah, izindi nkomezi basanze zirimwo zifasha mu kugabanya ah, no mu guha inkomezi ah, ba- b'abasirikare b'umubiri cane cane kugabanya bwabo ah, twa duti tumwe tugaburira intoze tugaburira ca kibyimba donke rero umuntu akoresha intuzeye isoya mu kugira ngo umuntu agabanye ah, twa duti tumwe tugaba- tugaburira ikibyimba yego none se ubwo hari uburyo bwihariye umuntu yakoresha mu gutegura iyo soya hari uburyo bwinshi umuntu ashobora kuyikoresha ushobora ku- bashobora kuyinywamo igikoma ashobora kuyiryamo isosi ku biryo umuntu ateguye ashobora kuyirya ikaranze hari uburyo bwinshi umuntu ashobora kuyikoresha hari mw- mwatubwira niba hari itandukanyirizo ririmo mu buryo umuntu ayikoresheje mu bijyanye no kuba byafasha umubiri
ego mu bwa mbere bwo tu- umuntu ahanura yuko umuntu ayikoresha yokoresha isoya eh, eh, donke irimwe ata bintu by'amanuze bashize ku ibintu by'imiti myinshi kuko nabyo bijya birafite ingaruka Eh, imiti ikindi na- yica udusimba
Eh, imiti ijya miti yo kwica ibi- ubuko intuze Yego.
ijya eh, ijya miti bakoresha mu kwica ubukoko yego kuko nayo harimo imiti ida- eh, donc ifite ingaruka mbi ku ku buzima bw'umuntu Eh, nk'uko wabivuze eh, isoya mu bihugu biteye imbere cyangwa n'ahandi barayikora bakayihunguramwo ibintu bimeze eh, kujya- nka nka kujya kwa mata yego
urumva ari nk'abantu baherereye ahantu hari ama- donka amata y'isoya ashobora kunywa i- i- i- i- i- ivere imwe y'amata ku munsi
iki ikirahure cyangwa igikombe kimwe ku munsi Eh, ikirahuri kimwe ku munsi Eh, ku bantu nabo bari ah, donc mu bundi buryo ushobora kuyikoresha urashobora kuyijya- kuyikoresha ntuzeye kuyijya nka kujya kw'ibiharage bakayiteka ahandi naho ah, nki mu bindi bihugu ah, nki mu buyapani mu za shine n'ahandi ndetse no muri amerika n'ahandi bayikoresha kome ntuzeye iyo bita tofu usanga iri bayiteguye imeze donc imeze ah, sinzi uko novuga hari abayisimbuza inyama Eh, hari abayisimbuza inyama ye nka Mm.
burya bayi- bayisubirije inyama ni ukuvuga yuko naho nubwo bu- muri ubwo buryo uburyo bwose uyikoreshamo mugabo ikaguma ari natire ikaguma ari eh, yuz- Umwimerere.
yuzuye Ika- eh, ikaguma iri umwimerere kujya nyine isanzwe iri batayihinduye batayikuyemo ibintu na ki- ikintu na kimwe ni i- uburyo bwose burashoboka yego abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kanya turabaha ijambo namwe eh, ku buhanga bw'ibyuma arimo kumbwira ko harimo ikibazo cyo kubageraho ariko mukomeze mutwandikire ubwo telefoni y'umwe nidacamo dufate undi eh, mu kanya rwose turabaha ijambo mukomeze mwohereze nomero zanyu yego um, mu- muganga Maurice mwavugaga ibijyanye no gufata nk'ikirahure kimwe cya cy- cya soya mwavuze bu- kwa kundi bikoze nk'amata ariko hari akabazo nagira ngo bibarize hari abantu bakunze kuvuga hashize n'imyaka rwose bavuga bati soya amata ya soya atera abagore kanseri y'amabere kandi mu kanya kuko mwavugaga nk'ako kabyimba kajya mu ibere mwababwira iki abantu bazi ko kanseri y'ibere ishobora guterwa n'amata ya soya
ego ico ni ki- ugize neza kubaza ico kibazo kuko nico kibazo cyama kigaruka iyo umuntu avuze soya ku bapfasoni nico kibazo kigaruka ariko noshaka kubaremesha yuko ubuhinga no mu bushakashatsi ama- n'ibyigwa byakozwe basanze yuko iyo nkuru atariyo ni inkuru yatangujwe n'abantu donc hanyuma bakagenda bayikwiragiza bayikwiragiza mugabo itashingiye ku ntuzeye ku bushakashatsi Eh, hariho ubushakashatsi bwakoretse ahubwo basanze yuko harimo icyo bita ntuze ah, ah, fito donke fito esitorogeni donke ni ni niyo imisemburo imisemburo y- ya- hari Ya.
imisemburo ya kigwa resitorogene eh, im- iyo mi- imisemburo nk'uko wabivuze ahubwo basanze yuko intuzeye iyi- noyita iyindi misemburo iri muri ntuzeye mu- muri ah, Muri soya.
muri soya bagiye gusanga iyi donke iyi- iyizibira oriye kugira ngo yikabure iteze kanseri ahubwo irayizibira
bivuze ko ishobora kuyikiza I- donke ishobora kuzibira i- i- imigambi mibi yari ifi- yari igiye gu- gu- yari igiye gu- gutuma cya kibyimba gikura Mhm.
Eh, donke hari ibyigwa byakoretse hari ikigwa cyakoretse eh, muri ntuzeye ah, muri centre y'abantu bagwaye kanseri yo mu mabere Eh, bara- aba- aba- aba- abagore to- cyangwa abapfasoni ibihumbi bitanu na mirongo ine na- na babiri Mm.
Eh, bamaze imyaka ine bafata iyo ntuze iyo ka- iyo eh, iyi ntuze iyi soya yego
inyuma y'iyo myaka ine basanze yuko uh, ubugabanuke bw'uko kanseri igaba- igaruka mirongo itatu na kabiri ku ijana and basanze bigabanya abantu bahitanwa n'iyo ndwara ya kanseri eh, yo mu mabere byagabanutse ah, mirongo ibiri n'icenda ku ijana urumva yuko ari igitigiri kinini cyane rwose Mhm.
Eh.
Eh, reka m- abatwumva rero mbibutse ko bashobora gukomeza kutwandikira kuri facebook ari ariko kandi bakaguma hafi kuko hari abo turimo guhamagara telefone zabo ntizicemo nk'uwitwa jean long yatwandikiye eh, rwose rugikubita Eh, twamugerageje nawe inshuro nyinshi ubwo niba twumva aduhe nomero imeze neza kuko bishobora kuba harengaho umubare atubwire n'aho aherereye tumenye kode regionali dukoresha kugira ngo tumu- tumuhe ijambo kimwe n'abandi mwese bwo mugume hafi rero dukomeze tuganire na muganga ye muti soya ishobora kugabanya ibyago byo kuba umugore yarwara kanseri cyangwa se bishobora no gufasha ku- kugabanya ikibyimba cya- ya- umuntu yari afite Ah, ubwo rero abari ba- abatekerezaga ko soya yaba i- i- ishobora kubakururira ibibazo ubwo ndibwira ko bagerageza ubwo bumvise ko hari ubushakashatsi bwakozwe kandi bukaba bugaragaza ko ishobora gufasha aho kugira ngo ibakururire ibyago cyangwa amakuba ye uretse ikindi sinzi niba hari ikindi mwifuza kongeraho muganga ku bijyanye na soya cyangwa se niba twafata n'urundi rugero rw'ikindi gi- giterwa ikindi gihingwa kiba mu rwanda cyangwa se mu burundi n'ahandi abantu ba- dukurikiye baherereye
ikindi yongera ko ku gite- ku ki- kuri iki giterwa cya soya eh, twavuze kuri kanseri yo mu mabere ariko eh, ikindi ikindi kintu basanze ishobora gufasha ni indwara zo eh, eh, zo- zo- z'umutima ni ukuvuga yuko imiti itwara amaraso hanyuma n'ikibazo cy'umutima Ah, bagiye gusanga yuko iyo bagize bagize icigwa basanze ishobora kugabanya ah, cumi na gatandatu ku ijana ibyo ni ibyigwa byakoretse eh, umuntu rero afata intuza iyo umuntu batanguye gufungura isoya ntabwo ari ukuguza kugabanya ntuzeye kwikingira kanseri y'amabere ahubwo birafasha n'indwara y'umutima ah, inshuro cumi na zitandatu ku ijana ndetse ikindi cyongeye ko aricyo cya nyuma ku bijyanye kuri kuri iki giterwa cya soya ni kanseri yo mu ntuze ya prostate Eh, donc rero iyo umuntu afata ico- iyi ntuze nko ku bantu b'abagabo umuntu ara- ariko aragifungura yaba ariko arikingira n'indwara ya prostate naho nyine
Mhm. bisaba ko ubwo umuntu yashyira soya mu byo akoresha bya bya buri munsi
bo nk'uko nabivuze eh, icigwa- ibyigwa byakoretse bafatiye kuri amagarame i- amagarame cumi ku munsi ni ukuvuga ah, i- iyo umuntu afunguye yabitetse agafungura soya nta kibazo iyo umuntu ashoboye gukoresha tofu nta kibazo ariko ni ugukoresha eh, kantite iri limite ku munsi ntabwo bikenewe ko umuntu arya nyinshi kuko birashobora gushika ugasanga nk'umuntu akumbura nk'uwumvirije kino kiganiro kumbure agwaye im- mu ngwa- imwe muri izo ndwara agaca agomba kubikoresha umunsi ku- donc kurya byinshi eh, ntabwo tubi- ntabwo ari byiza Mhm.
Eh,
si ngombwa kurya kuri- kurya ibijyanye na na soya buri munsi ariko kubigerageza umuntu akabifata igihe na gihe byafasha umubiri we eh, byafasha umubiri we yewe Mm. Eh, ndabona byakomeye ku ki- ku buhanga bw'ibyuma harimo ikibazo cyo kubasha kugera ku bantu badu badukurikiye n- ariko ubwo reka tuguhe akanya gatoya uruhuka hanyuma dukomeze tuganire yenda nubwo tutabasha kubageraho bashobora kuba bakurikiye Eh, reka tube tubashyiriyeho nk'aka- akaririmbo ka karise karasira hanyuma ubwo dukomeze mu kanya
gira amahoro n'amahirwe gira amararo n'amaramuko abana bawe batengamare ziri intambara ziri ntugunda Call your leader, call your children. Be united for the peace and your children's welfare. Enemy of Africa shouldn't be an African. Onganzi you Africa. Let's go home in Africa. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, we're Africa. Yeah, we're Africa. Africa, yeah, we're Africa, Africa. Tendera, tendera, tendera, Africa. Tendera, tendera, tendera, Africa. Tengamara, tengamara, tengamara, Africa. Tengamara, tengamara, tengamara, Africa. You and Mama Land, why still all these conflicts? Oh, Mama Land, why still extreme poverty? Yet you have the diamonds in your land. All the wealth in the hands of some groups. Oh, Mama Land, why the tears of your children? Oh, Mama Land, give the chance your young boys and girls. Stop the lies, oh, oh. stop the violence, oh, oh. We want an Africa, glory Africa. Yeah, we're Africa, Africa. Yeah, we're Africa. Africa. Tendera, tendera, tendera, Africa. Tendera, tendera, tendera, Africa. Tengamara, tengamara, tengamara, Africa. Tengamara, tengamara, tengamara, Africa. Tendera, tendera, tendera, tendera, tendera, tendera, Africa. Tengamara, tengamara, tengamara, Africa. Tengamara, tengamara,
arakoze kararize karasira muri ako karirimbo Ah, ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka dukomeze ikiganiro cyacu ariko ku buhanga bw'ibyuma rwose ikibazo cya- kirahari cyo kubasha kubageraho mukomeze mwihangane mube hafi byibura mukurikire hanyuma kugeza tubashije kubaha ijambo Ah, muganga Maurice nzoyamara nagira ngo muduhe n'urundi rugero rw'igihingwa umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ah, kimufashe kurwanya indwara harimo kanseri nk'uko nari nifuje ko uyu munsi ariyo twatindaho cyane ariko nk'uko mubivuga ibi biribwa biragenda bihurira no ku ku bushobozi bwo kurwanya n'izindi ndwara mwaduha n'urundi rugero
yego cyane murakoze cyane yego ku- nk'uko turi ko tu- turibukanya ku bijyanye n'imfungurwa twafungura zishobora kugabanya ibibyimba cyangwa kanseri Eh, ikindi gi- ikindi gifungurwa ni ah, itomate cyangwa urunyanya Ah, ni uruto- basanze ha- urutomate rufite ah, intuze harimo ububasha ah, bushobora kugabanya ah, twa dutsi tugaburira ikibyimba izo tomate rero basanze ah, iyo utetse itomate ni byiza yuko ah, uzitekana n'ibi- n'ibishishwa kandi ah, kenshi izitetse nizo zirimwo ubwo bubasha bwinshi kurusha izidatetse
imbisi nizo nziza no izi- izitetse izitetse nizo nziza kurusha imbisi eh, nizo nziza mu- kuko ziba zirimo donke zituma zikabura izantu bwa bubasha burimwo butuma bu- eh, bugenda bugenda kugabanya ya ntuze eh, utwatungamo.
Mm. none se ubwo i- izo izo tomati ni ni ubwoko ubwo ari bwo bwose bishobora hari udutomati dutoya hari nini izo ari zo zose zishobora kuba zakora ako kazi
wi izo ari zo zose ariko baragize ubu ubu ubu icigwa kugira ngo barabe ni izihe tomate zirimwo ah, ubwo bubasha donc ba- ba- mu cyongereza bayita lycopene Ah, o- o- izo nguvu zirimwo bagize bas- ba- bize baravye ubwoko ijana na cumi n'icenda bw'inyanya zitandukanye basanze izitwa cherry tomatoes donc eh, tomate bwa butomate buto buto bufise mirongo ibiri na kane ku ijana eh, bwa bubasha bushobora kugenda kuga- ku- kugabanya ya ntuze ah, twa duti tu- tugaburira ikibyimba
Ye, reka tujye ku murongo wa telefone hari umunywanyi w'ijwi rya amerika seriro muvunyi ari ku murongo uranyumva seriro
yego ndabumva neza cyane ikaze ku ijwi rya amerika
amahoro amahoro ni amahoro waturakariye ariko
nabarakariye kwa gatatu mwanyimye umurongo ye baba we
umva rero Wa- wari uvuze ngo nejo ariko ubwo- ubwo- wari ubwiye wari ubwiye diyodone ngo nejo tutaguhawe ijambo narinjye kukwibutsa nibeshye Okay.
ejo nta kiganiro ntabwo mwagitambukije gishya Ejo rwose ntagarure cyo kuwa mbere Eh, ejo twagize ikibazo kitadu- ki- ki- cyari kidutunguye ku buryo tutabashije kubagezaho ikiganiro ariko rero ntu- ntuturakarire kuko birashoboka none se ubu ubusa ko twagerageje kuva kare ntibyananiranye koko siriro
eee Hari- byanze izanze nomero zanze hari igihe ibyuma byigaragambya urumva rero ntabwo ari twebwe rwose mujye mutwihanganira
kuwa gatatu ubwo mwavuze ko mu- ngo ndi ku murongo kandi nategereje ko mumamagara nari neza amatwi nkurikiye ye baba we Umva rero, umva- umva- biranze ariko rwose ubwo urumva ko ibyuma byatuvangiye reka uduhe imbabazi hanyuma ubundi dukomeze ikiganiro sibyo eee ni Yego.
umukunzi wanyu nk'uko bisanzwe ndi mu Yego, burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka kayonza Mm.
hanyuma uwo mutumirwa eh, turamushimira cyane kubera ko abashije kuba ya- yaduhugura kuri ibyo bijyanye n'ibiribwa umuntu ashobora kuba ya- yakwifashisha yego hanyuma akenshi bikunze kugaragara yuko ubwo burwayi bukunze kubaho ariko se i- ikintu ubundi kiwutera akenshi ni ikihe
gitera uh, utwo tu- nk'utwo tubyimba Kansi- eh, Kansi- mm. Ye, eh, buretse agu- agusubize niba nta wowe uradukurikiye kuri radiyo
kuri radiyo byanze ubafatisha kuri Byanze?
radiyo byanze sin- sinzi ikibazo cyabayeho okay kuri radiyo byanze ubwo rero bishobora kuba ari ibyo byose byavangavanze bikaba bya- guma ku murongo rero hanyuma noneho agusubize hanyuma ubwo nu- Yego.
nudasobanukirwa urongera umubaze muganga murahise mwumvise ikibazo cya siriro muvuga
Eh, yego cyane yego arabajije ati eh, ni igihe gituma umuntu ashobora kurwara izo ndwara ibituma ni byinshi cyane ibituma eh, ikintu cya mbere ngomba kuvuga ni ukuvuga yuko uko umuntu o- donc hariho icigwa daboro ngomba ku- ku- kumubwira hari icigwa cyakozwe ku bantu eh, ku bantu bi- eh, bitabye imana batigeze bagwara bari bafite amagara meza mugabo bagiye gusanga abapfasoni ah, bari bafite hagati y'imyaka mirongo ine na mirongo itanu bari- ba- bari bafite ah, mirongo ine ku ijana y'utubyimba duto duto tudashobora kubonesha amaso abagabo bari bafite imyaka mirongo itanu hagati ya mirongo itanu n'imyaka mirongo itandatu bari bafite eh, utubyimba mirongo itanu ku ijana udashobora kubonesha amaso Abari- abari barengeje imyaka mirongo irindwi basanze bafite eh, u- eh, ijana ku ijana ya twa tubyimba muri tiroyide eh, thyroid gland eh, donc tiroyide eh, yo mu muhogo ni ukuvuga yuko rero none bi- ni- bigenda gute kugira ngo umuntu agire utwo tubyimba cyangwa kanseri ibi bituma ni byinshi mwibuke umubiri umubiri ufise amaserire ashika tri- ama- amatiriyoni mirongo itatu n'indwi izo serire ziguma zikora buri munsi iyo ziriko zirakora habaho amaerere akunze kuhaba Amakosa.
ashika amakosa akunze kuhaba ashika ibihumbi icumi ku munsi mugabo umubiri rero icyo ukora ugenda ukagenda ukontorora uraba yuko eh, donke amaherere yahabaye cyangwa ari udu- ari- ari uduserire twagize ikibazo udukuramo ni buryo wogenda mu murima uraba ibiterwa bitameze neza ubikuramo ubicacura ubicacura iyo bishitse rero umuntu akaba a- afise nk'ingorane dufata akarorero nka yagize nka za stress nyinshi canke akaba mu mubiri harimwo intwi z'ubunyantege nke birashobora gushika ugasanga umuntu afite izindi ndwara bituma baba abasirikare b'umubiri bagabanuka bamwe bagenda gukontorora twa tuvyimba tumwe duto duto tugaca dutangura gukura gukura gukura ugasanga nk'inyuma y'i- y'indwi zitatu indwi ukwezi ibimenyetso bitanguye kuboneka ahantu
yego niko siriro uru- urumva usobanukiwe cyangwa hari akandi kabazo wifuza kubaza
Eh, nagira ngo mbaze muganga ntibishobora kuba byateramo uburemba cyangwa ubugumba ku bagabo
Mhm. ye ari- na- reka gusubize ndumva hari aho yari yigeze kuvuga ibijyanye na kanseri ya porositate Eh, yego me n'ubundi bira- bi- bira- birashoboka nicyo gituma ari byiza duhanura ko abantu bagenda kwipimisha kwa muganga serutu nk'umuntu w'umugabo umaze gushikana nk'imyaka mirongo itanu ni byiza kugenda kwipimisha barabe yuko umuntu adashobora gu- kuba afite nka kanseri yo muri prostate Eh, umupfasoni wewe donc izi p- kanseri zo mu zo mu mabere eh, gu- guhera mu myaka mirongo ibiri n'itanu kuduga irashobora kumufata ni ukuvuga yuko ni byiza kugenda kwipimisha kwa muganga barabe yuko ba- kuko iyo bayipimye bagayitora hakiri kare umuntu bashobora kumuvura agakira ariko iyo byamaze kurenga niho ca usanga rero ibi- eh, umuntu ashobora kugira ingorane zitandukanye yego mu ico kibazo avuze nibyo birashobora gutera ubugumba cyangwa birashobora gutera n'izindi ngorane ariko mu gihe imaze ku twa tubyimba iyo tumaze gukura rwose kuko iyo dutanguye gukura ca dutangura kuja dukoresha t- muri twa ya mitsi mishasha eh, yarem- ya- ya- yabaye kereye canke yaremwe mu gihe akabyimba gatanguye ikadukoresha mu kuja mu bindi bice by'umubiri
yohereza iyo kanseri mu bindi bice by'umubiri Eh, yohereza i- i- irungika iyo kanseri mu bindi bice by'umubiri eh.
Mhm. Yego. siriro urasobanukiwe
yego murakoze rwose imana ibamugisha mukomeze Murakoze.
kugira umunsi mwiza Yewe, urakoze cyane rwose kuba uri umunywanyi w'ijwi ry'amerika ndumva udukurikira Yego.
buri munsi urakoze cyane Ye, radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro murisanga aho tu- turimo kuvuga ku bijyanye ni- ibiribwa uburyo bishobora gufasha umuntu si ukuvuga ko umuntu abiriye byatuma atajya kwivuza cyangwa se atisuzumisha kuko umuntu yisuzumishije hakiri kare bishobora kumufasha no gukira nk'uko muganga yarabitubwiye ariko ibi biribwa nabyo ni ngombwa kubifata by'umwimerere kugira ngo dufashe umubiri tuwongerera ubushobozi nuko muganga Maurice mukomeze mutubwira niba hari ikindi mwakongeraho ku bijyanye n'amatomati amatomati ni ikintu inyanya ni ikintu kiboneka ahantu hose Uh, mwatubwiye ko izitetse arizo nziza kurusha imbisi ariko niba hari n'ikindi kintu mwatangaho inama mwakungura abatwumva na, na, na, na ijambo n'iryanyu
ego murakoze eh, ni ukuvuga yuko nk'uko twabivuze itomate itomate mbisi ni itomate ziriya zo mu bukopo ziriya ziri mu ntuze mu bukopo nazo nyine mu gihe umuntu adashobora kuronka nk'izo mbisi urashobora kuzikoresha hariho itomate bagurisha z'ifu hariho itomate zumye hariho isosi ya tomate hariho na ji y'itomate urumva ariyo zikozwe mu itomate batavanyemo ikintu na kimwe umuntu ashobora kubipfungura ikindi nacyo kijyanye n'itomate hariho ibyigwa byakoretse ku bantu barenga ibihumbi mirongo ine na bitandatu basanze iyo umuntu ashobora kuko bafatiye kuri twa dutomate tumwe duto duto iyo umuntu ashoboye gufata agakombe kape ni nka tasi tubiri cyangwa dutatu kundwi ntabwo ari ku munsi kundwi dushobora kugabanya mirongo itatu ku ijana ya risike ya ntuze ya porositate ya kanseri de porositate
abagabo twizere ko babyumvise ku bagabo
sinzi aho utwo dutomate dutoya niba tuboneka hose ariko ubwo ababa batubona nyine bagerageze kutwifashisha
abantu bashobora kuba batubona baturonka urumva two turimwo nyinshi kurusha izindi aho kitabuza yuko n'izindi tomate nta kibazo umuntu ashobora kuzikoresha
tubonye soya tubonye amatomati hari ikindi kiribwa ntegereje ko abakunzi b'ijwi rya amerika amatelefone yabo acamo hanyuma nabo nkabaha umwanya rwose bambabarire ntabwo ndimo kwizimba ku ijambo ntabwo nashatse kubatwarira umwanya wabo nzi ko ari uwo tuba twabageneye ariko nuko nyine ibyuma ntabwo bisezerana reka ubwo mu gihe kibategereje mube mutubwira n'igenda n'ikindi kiribwa mwaba mubona abantu babona hafi
yego murakoze cyane ikindi kiribwa twibaza ko kiboneka nki mu burundi mu rwanda n'ahandi muri afurika ni ikiribwa cyitwa borokori borokori ugiye kureba ni ubwoko bw'amashu baragize n'ubushakashatsi kuri icyo kigwa basanze kirimwo za nkomezi zibuza kugaburira ikibyimba hanini mu mfungurwa turiko turavugana ko uyu munsi ikintu umuntu naho iyo yibagira ibindi byose ikintu umuntu iyo yibuka ni ukuvuga yuko igikorwa kijanye n'ibyo biribwa ni ukugabanya twa ya miti igaburira utubyimba donke rero hari icigwa cakoretse kuri universite ya chicago minnesota na harvard basanze yuko iyo umuntu afungura agakombe agatase kamwe canke tubiri ku ndwi bigabanya ntuzeye bishobora kugabanya kanseri yo mu mahaha inshuro porosantaje zingana mirongo ibiri n'umunani ku ijana kanseri yo mu mabere porosantaje zingana cumi n'indwi ku ijana kanseri yo mu gitereko inshuro mirongo porosantaje mirongo itatu na zitatu ku ijana kanseri yo mu muhogo porosantaje zingana mirongo itatu n'imwe ku ijana kanseri de porositate porosantaje zingana mirongo itanu n'icyenda ku ijana urumva yuko ari amaporosantaje manini cyane cyane cyane nk'ikuri ntuzeye kanseri ya porositate nkumva bisobanura yuko nk'ku bantu bafise bashobora kuba bashobora kuzirima kurima izo za borokori ubwo bwoko bw'amashu ndazi nk'iwacu hariya mu bihugu bitandukanye ndetse n'abari mu bihugu byo hanze harimo abantu usanga bagira amajaride bakabirima n'ibyo biba byiza hanyuma umuntu inshuro nka zibiri mu ndwi ndibaza ko byofasha mu buzima bw'umuntu
I- iyo mibare mwavugaga ijanisha porosantaje ni ni- ni byinshi ntabwo umuntu yabifata mu mutwe ariko icy'ingenzi ni ukumenya ko bifasha ku rugero k- ru- rwumvikana kuba umuntu yakoresha ibyo biribwa ariko se muratubwira muti urugero rungana gutya eh, tuvuge nkaho kuri borokori muti itasi imwe cyangwa se ebyiri ku cyumweru buri cyumweru umuntu afashe izo borokori akajyaho dukeya ariko buri munsi cyangwa se tomate bya- hari ikintu byamu- byamugiraho ingaruka ku ku mubiri cyangwa bishobora kuba byafasha
ubu byawufasha aho aho babivuga ku ba- nk'aho bakoresha eh, inshuro zibiri cyangwa rimwe imwe ese kuko si abantu bose bafite akise kuzironka buri munsi ariko iyo bishobotse eh, ku bantu babi ah, bashobora ku- ku- kuzironka naho naho zoba inshuro zitatu ku munsi bambe ku ndwi cyangwa inziro- inshuro zine ku ndwi nta ngorane zirimo kuko n'imfungurwa twibukanye yuko ntabwo ari umuti Yego.
ntabwo ari umuti izo ni imfungurwa yego Um, tusubire ku murongo wa telefone jean longue uh, aradutegereje twari twamubuze none arabonetse jean longue wiriwe
yego Eh, telefone yawe yari yananiranye
eh, na- nabyumvise
cyangwa wayifunze
oya ntabwo nigeze nyifunga kuko ni nayo nari ndimo gukoresha iyi radiyo mbakurikiye ku kiganiro yego nivugiraga ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
okay ndabyumva neza ko kuri icyo kiganiro murimo ntagikurikiranye kuva gitangiye
Mm, gusa hari ibibazo bimwe na bimwe narigiye ngira wenda nabashije gusubizwa yego bibaze bitewe n'uko bitewe n'uko ikiganiro na- nashoboye kubisubizwa bitewe n'uko ikiganiro cyagendaga gikomeza Mm, ariko kubera ngewe nk'akabazo namwibariza ese umuntu aramutse afite nk'indi ndwara mu mubiri kuko numvise avuga ko biterwa no ko hari igihe ngo abasirikare baba bakeya mu mubiri cyangwa se intege bakagira intege nkeya noneho kariya kabyimba ngo kagakora kagashobora kuba kabyara kanseri mm.
ese nk'umuntu afite indi ndwara mu mubiri ishobora kumunga abo basirikare ntago byaba ntago byo byatuma gakora iyo kanseri ikabasha guko- gu- gukura ika- ikabaho Mhm.
akandi kabazo namwibariza ese ko atubwiye ku biribwa bishobora kuba byafasha umubiri w'umuntu kuba icyo kibazo kitabaho ese nta bindi biribwa bishobora kongera umuvuduko wo gutuma icyo kibazo cyabaho murakoze Mhm. urakoze cyane jean longue ubwo tega amatwi rero agusubize muganga muriza yego
kubaza eh, mu by'ukuri hariho indwara hariho indwara ah, iyo umuntu arwaye indwara dufata akarorero nk'izo za diyabete koronike Ah, no indwara koronike tuvuge nka diyabete ah, eh, izi- indwara inflamatware ni ukuvuga yuko izo ni indwara zituma ah, zituma ni- na ca kibyimba ciyongera kubera zituma abasirikare bataruhuka abasirikare ba- donc ha- ikindi naco birashobora gushika mu mfungurwa dupfungura ugasanga harimwo ubumara butuma bugenda gutuma ba basirikare babanuze bagabanuka inkomezi yego ikindi nacyo bagiye twa- basanze ni ukuvuga yuko muri sisiteme digestive mu nda eh, hari igihe imfungurwa turya usanga zigenda konona cyangwa zifite ingaruka mbi muri intestin ntuzeye muri Mu- intestin mumara. Mm, mu mara mm.
Eh, donc kuko imfungurwa dufungura iyo zishitse muri eh, mu mara niho umubiri o, ukuramwo donc havamwo eh, iby'umubiri eh, ibi- ibizokoreshwa mu ntuze mu eh, donc ari amaserire mu mubiri ariko rero iyo harimwo rero utuntu tw'udutoboro mu ntuzeye muri ah, muri mu mara utwo tuboro tuboro duto duto cyane udashobora kubonesha n'amara- n'amaso uca usanga rero haca hacamwo o, utu- utuntuzeye utumoroso o, tw'iyinge tutategerezwa kujayo iyo tugiye rero tukaja mu maraso kuko tugiye ahantu tutajugenewe ba basirikare b'umubiri baca baba active bakamba ariko bararaba ukuntu boshobora kurwanya do kurwanya ukuramwo utwo tumoroso tw'iyinjya bigatuma rero abasirikare bama bari alerte buri mwanya wose Mhm.
muri icyo gihe rero niho hahandi uca usanga abantu benshi bashobora kuvuga yuko iyo bariye eh, nk'indya baca bumva inda ibyimbye abandi bakaba bafite porobuleme zanduze aleriji donke rero ibyo rero bizotuma twantuzeye za ndwara ziterwa no kubyimba ziyongera kubera abasirikare bama bari alerte uza gusanga hari n'igihe mbere bishika ugasanga ba basirikare bagiye kwataka donke bagiye ku ni ugutabara Eh, eh, eh, kugirira nabi igice c'umubiri mhm.
Eh, donc ni nkaho ujya kumu- ku- umuntu yavuga ati umusirikare yagiriye nabi umunyagihugu yategezwa gukingira Mhm.
Eh, muri ico gihe bitumwe n'iki na bya eh, donc bwa bumara buri mu mubiri toxicity ziri mu mubiri twatumoroso twinjya turi mu mubiri ni ukuvuga yuko rero muri ico gihe iyo bishitse rero umuntu agashobora kuzibira ha hantu muri intuze eh, muri mu mara Amara.
uza gusanga bishobora kugabanya intuzeye ukuntu umuntu yari asanzwe a- a- agira za allergy a, bi- bijanye n'indya apfungura Mhm.
ikindi kibazo yabajije yabajije yuko uh, cya kabiri uh, yavuga yuko eh, ko hari izindi ndya zoba zidatuma zitera iyo ntuze ibyo bibyimba mu by'ukuri egome birahari indya ziri ntuze zahinguwe indya zita- zituzuye ba- bakuyemwo hari ibyo bakuramwo hari n'ibindi bongeramwo Mhm.
izo ndya rero zahinguwe ni ukuvuga zakorewe mu nganda eh, zakorewe mu nganda Mhm.
harimo ibintu bakuramwo hari n'ibindi bongeramwo kuko indya zikorewe mu nganda ah, mu mahinguriro ni ukugira ngo uwuziriye yumve ko ziryoshe kugira ngo azosubire kugura Mhm.
urumva rero bategerezwa gushiramwo ikintu ibintu iyo ubiriye ukumva ko biryoshe
bya rukuruzi bituma dushaka ku- ku- kubirya Eh, n'ubundi ni donke niyo sokere irimwo Mhm.
muri ico gihe rero iyo izo ndya arizo kenshi wama uzirya mbego me- birashobora- birafise ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu yego nuko jean long ura- urasobanukiwe hari ikindi wifuza kubaza uracyafite ijambo ndasobanukiwe ku bibazo byanjye rwose murakoze urakoze cyane nawe kuba wihanganye reka noneho twakire rugwizangoga turi kumwe rugwizangoga ku murongo wa telefone Ye, ku murongo wa telefone bambwiye ko telefone ya rugwizangoga ishobora kuba icitse reka ubwo ngubwo dukomeze Eh, muganga murihise mwari murimo muvuga ibijyanye na mm, n- n'indwara zimwe na zimwe umuntu ashobora kurwara ariko kandi yakoresha ibiribwa bikaba byafasha twari tumaze kubona ibiribwa nka bitatu sinzi niba hari akandi mwatwongereraho kuko ndumva bigenda bi- bi- bidufasha kandi bitwereka ko hari ibiribwa dufite iwacu du- bishobora kuba byatugirira akamaro kanini hari ikindi kiribwa mwatunyuriramo
ego birahari Mhm.
eh, hari eh, ubu tuja tu- tu- ame- hariho ibyi- donc ibijyanye n'ibyamwa Eh, reka turabe ku byamwa eh, donc eh, ibyamwa Ye, reka ah, tu- mu Kirundi- mu- mu- reka mu- mu- mu- mu- munyihanganire gatoya reka twakire rugwiza ngo telefone ye mbere y'uko icika hanyuma ubwo turaza gukomeza rugwiza ngoga turi kumwe
yego turi kumwe neza ndabumva ye telefone yawe sinzi ikibazo ifite ariko kuko ndumva irimo inyisubiramo Telefo- radiyo yawe iracuranze urimo kuyicuranga Eh, nayizimije ndumva naho byagiyeho neza okay yego Eh, noneho ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nabazaga Mm,
ngewe n'igihe n'ibitekerezo nabonye mhm.
hari nk'urugero hari nka bamwe bakoresha iriya miti imiti yihe- imiti ki egera telefone ariko hanyuma twumvikane neza
no yego egera telefone uvuge uh, uruvuze ngo abantu bakoresha imiti iriya miti ni iyihe
iriya miti batera ku bihingwa yego
hari nk- nk'urugero ubu ngewe mbona harimo igihe nka- nk'abantu bahahira ku masoko Mm, harimo igihe dushobora kujya kugura ibyo bihingwa byateyeho iyo miti kandi tutazi yenda tuba ngo tuba tuzi byaturutse he tuba tugomba gushyiramo imbaraga mu kubi- mu kubigiza isuku mu gihe tubikuye ku isoko mhm,
tukabasha kwirinda izo ngaruka zava kuri iyo- kuri ibyo bihingwa yego akenshi rero turi kuba tutabizi ndetse n'isuku yabyo ugasanga buri wese ntabwo tuyishyiramo imbaraga Mhm, ugasanga umuntu agizeho n'ingaruka n'iyo miti atanabitekerezaga ntanabimenye kandi kubera ko biba ari ibintu bizafata igihe kirekire kugira ngo bimugireho ingaruka yego
numva twajya kwibanda ku isuku y'ibiribwa dukoresha tubikuye ku masoko tukabasha guhangana n'izo ngaruka zishobora kuza murakoze mu gitekerezo cyane urakoze cyane kuri icyo gitekerezo rwose ni igitekerezo cyiza Ye, ubwo umuntu yakongeraho ko n'umuntu kugira ngo arusheho no kwirinda ashobora no kuba yagerageza kwishakira n'akarima k'igikoni aho kugira ngo agure Akarima k'igikoni.
igihe bishobotse ahubwo ahubwo hari hari- hari ikintu n'ababonye Mm.
hari abantu baba twaganiriye nk'abantu bakora ibintu by'ubuhinzi cyane ariko ugasanga umuntu aravuga ati ngewe nubwo niga ibintu byo kujyana ku isoko mm, nkakoreshaho amafumbire mvaruganda n'iriya miti ati twebwe tuba dufite n'imirima yacu dukoreshamo ifumbire isanzwe y'imborera tunatera n'ibiti byinshi Mhm. agashyiramo ifumbire Eh, mvaruganda mu byo ari bujyane ku Ugasanga isoko n'ibanga- ugasanga ni nk'ibanga abahinzi baba bafite bazi nabo neza ko iriya miti by'ingaruka baba nubwo tuyikoresha ariko rero tugira akarima kacu by'ingaruka byo kurya twiha- byihariye Mhm.
bidakosora gushyiramo iriya miti myiza ngo dukoreshe iriya mafumbire mvaruganda kubera ingaruka bazi neza ko zivamo Mhm. oya oya nibe- nibite ku buzima bwacu twese abajya guhaha kugira ngo Eh, icyo icyo rero numva mbere na mbere ni ukugira isuku ibintu biva ku masoko mbere yo kubiteguramo amafunguro Mhm.
nicyo kintu mbona cyari gifasha abantu cyane kumva ko ikintu tuvuye gikorwamo kugira isuku kandi kikirabyo cyane cyane nka inyanya imboga ziriya bintu byose dukunda gukura ku isoko yego rwose urakoze cyane rubuza ngoga ni icyo ni ni igitekerezo cyiza utanze uh, uhaye abakunzi b'ijwi ry'amerika ndagushimiye murakoze cyane Ye. alexi ku murongo wa telefone nawe tukwakire
murakoze cyane Ye, wowe urahagana he mbese
yewe ni mu rwanda mu karere ka ngoma yego ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, icyo numva ku isi ibyo biribwa bitera indwara eh, ibiribwa twarya kugira ngo tubashe kwirinda nuko byaba ari ibiribwa bisukuye neza Mhm.
tukagabanya cyane cyane iriya mi- iriya fumbire mvaruganda mbona arizo zi- kuri ibyo bibazo kuko mu minsi yashize nta nta byari bihari cyane Mhm.
hanyuma ikindi Mhm.
twarushaho kongera gukora siporo Mhm.
kuko buriya siporo ziradufasha zigatuma ibyo twariye byangiza umubiri bivamo Mhm.
hanyuma ubuzima bw'umuntu bukagenda neza yego
Eh, rwose mwese murimo kugira kugenda mwu- mwuzuzanya n'ibitekerezo byiza Ye, tu- Mm.
rwose dukore siporo dukoreshe ifumbire mvaru eh, twirinde ifumbire mvaruganda turye ibintu bisukuye mm.
ntako bisa tukarya n'indyo n'ibitekerezo yuzuye yego Mm.
rwose Eh, Eh, urakoze Eh.
cyane
murakoze namwe na alex ngewe usanga bita fagisoni ni mu karere ka ngoma Mhm.
mu rwanda mu Eh, karere ka ngoma mu karere ka ngoma murajijutse hari n'undi du- tu- eh, jean claude Eh.
jean claude ngoboka nawe ndumva ari mu karere ka ngoma
eh, nibyo ni ndetse ko adaherutse kuduhamagara
Ah, alex urakoze cyane rero umunsi mwiza murakoze namwe Eh, yego namwe Eh.
Ah, umuganga murise mwumvise ibitekerezo by'abakunzi b'ijwi rya amerika murabivugaho iki
ibi- eh, intererano batanze ni intererano zumvikana aho- eh, ahubwo nanjye muyongera ko hariho ibyigwa byakoretse basanze yuko burya ni ikintu abantu tutazi eh, igiterwa kirafise uburyo eh, autodefense kigira kwigwanirira burya hari igiterwa iyo eh, ari nk'igikoko cyangwa udukoko tugiye kukirya hariho uh, donc, uh, pro- uh, hariho ntozeye produit ou bien novyita hariho produit di- dicrea donc zi- zi- zikora kugira ngo kigwanirire iyo ugiye ku- tuvuga ko igikoko ugiye kukirya cyumve ko kirura kita- kitameze neza iyo rero umuntu akoresheje intuze uyu muti donke nk'iyi za za pesticide ni ukuvuga izu yica bwa bumara bwa ya ntuzeye bwa ca biterwa kugira ngo bishobore kwigwanirira donke muri icyo gihe rero nk'uko yabivuze ibiterwa byinshi eh, donke imfungurwa nyinshi usanga bakoresha intuzeye imiti donke iyi miti yo kwica ubukoko imiti itandukanye harimo n'iyindi bakoresha ita- batagiriye ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo bashobore kurara ingaruka mbi zishobora kuba ku bantu donke kubyirinda biba byiza abandi kurima iby'iwabo bashobora gukoresha ariko harimo abantu baba ahantu bitokunda nk'ikindi nacyo wagira kabiri yavuze kugira za siporo ni byiza kurya gufungura imfungurwa zuzuye donke ziri kompure ni ikintu nohanura umuntu uwo ari we wese ariko ikindi noyongera ko gatoya ni uko abantu b'iwacu kenshi tugomba kwama tujya ibintu bivuye hanze kumva nk'ubu za sosage ibintu bikorewe hanze bibaza yuko umuntu ari iwacu hariya ahubwo afite amahirwe we ashobora kurya ibintu bivuye mu murimi we
yego umwimerere wabyo twari turimo kuvuga mu kanya ukaba ukarindwa kandi ukaba wagirira akamaro umubiri aho kuwuha ibintu byo byavuye mu mahinguriro mu nganda ibyo ni byo ni byo yego ndumva mu kanya mwari mugiye kutubwira ikindi kiribwa
ikindi kiribwa ikindi kiribwa nari ngiye kuvuga umwanya ni ibyamwa navuga yuko ibyo byamwa ni ibyamwa bifasha ibyanwa ni twebwe mu kinyarwanda tuvuga imbuto cyangwa se fuwi mu gifaransa imbuto yego
so ibyamwa bagize etide basanze ibyamwa birimo urubuto ibyamwa birimo urubuto dufata akarorero nka peshi cyangwa picizi apricot amantuze imyembe iyo myembe urabona ko imyembe urimo urubuto indani ibyamwa byose birimo urubuto indani bagize ubushakashatsi kuri univerisite ya ntuze ya illinois basanze yuko ushoboye gupfungura ibyamwa bibiri bifite urubuto indani ku munsi bishobora kugabanya risike yo kurwara kanseri yo mu muhogo mirongo itandatu na gatandatu ku ijana bishobora kugabanya risike yo kurwara kanseri yo mu mahaha yo mu mahaha cumi n'umunani ku ijana
none ubwo umuntu acunge izo furuwi cyangwa imbuto zifite urubuto rumwe imbere tuvuge nka mange
umwembe avoka ye umwembe avoka ikindi gifite urubuto rumwe ni iki pici ntabwo nzi mu kinyarwanda uko cyitwa ariko turebe izo zifite ikibuto kimwe cyangwa n'izifitemo utundi tubuto imbere nta kibazo
ibi byigwa ndiko ndavuga ubu byakoretse ku camwa gifite urubuto rumwe imbere yego
bidasobanurwa yuko ibindi byamwa atari byiza ni byiza ubushakashatsi bwakoretse ku byamwa bifite urubuto rumwe
nta kibazo ni ukuzigerageza kuko i burundi ho mufiteho iyo myembe myinshi cyane noneho mu gusoza inama ngufi cyane cyangwa se amasegonda makeya inama mwaha abadukurikiye muri uyu mwanya
ikintu cya mbere no hanura abatwumviriza ni ukuvuga yuko ikintu cya mbere umuntu ni gutahura yuko umuntu afite uruhara mu magara yiwe kumva yuko kugira ngo umuntu agire amagara meza ategerezwa ategerezwa kubigiramo uruhara agategerezwa kwitwararika akagenda kwivuza kwa muganga ariko nawe ku ruhande rw'iwe ko muganga afite igikorwa ciwe nawe ubwawe umuntu ufite ikindi gikorwa utegerezwa gukora ni ukuvuga yuko gufungura ibyo byamwa twavuze kugira za egisesisi nk'uko babivuze ama egisesisi ibindi nabyo kwitwararika ibintu bishobora kutugirira nabi harimo abantu usanga banywa inzoga cyane itabi ryinshi ibintu nk'izi ndya zihinguwe ibyo byose biba byiza kubyitwararika kugira ngo umuntu ashobore kugira amagara meza ndagushimiye cyane Maurice Nzoyamara ni impuguke yatuganiriraga ku bijyanye n'ibiribwa nshimiye Peter na Dieudonne bakiriye amatelefone bakanadufasha ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza